mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na joy diane nahazuye indongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze zimusubirayo bugiye umuntu amaze kugutegera akagutera gerenade bakanyicira papa jewe bakanyicira n'abo tuvukana jewe ntacyo noba ngiye kurona noba ngiye kuramatsande uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya nakival ni muri uganda aravuga yuko atimirije gusubira mu gihugu cy'u burundi iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu ariko nabanza nkababwira muri make ko imyiyerekano yo kwiyamiriza itegeko rishasha rigabanya imyaka yo gukukuruka ku bacamanza bo muri sentare ntahanyuzwa barenga ica gatatu yabandanije muri pologne rich walse umunyapolonye yigeze gutsindira agashimwe kitiriwe nobel k'amahoro yari mu bari muri iyo myiyerekano ku murwa mukuru ejo varsovi yavuze ko iyo ngingo ishobora guta igihugu mu kaga k'intambara umushikiranganje wa mbere wa pologne ku ruhande bwiwe yabwiye inama nshingamateka y'umuryango wa buraya ko ingingo yo kugabanya imyaka yo kukuruka ku bucamanza yemewe n'ibwirizwa nshingiro y'ico gihugu ariko abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango ntibashigikiye iyo ngingo bavuga ko demokarasi ya polonye ibangamiwe kandi bagiriza leta gushaka kugenzura amasentare aha mukamenya ko iryo tegeko rishasha rigabanya imyaka yo gukukuruka ku bacamanza kuva kuri mirongo riva kuri mirongo irindwi gushika kuri mirongo itandatu n'itanu perezida wa guinee equatoriale theodore obiang nguema kuri uno wa gatatu yatangaje ko agiriye ikigongwe abafungiwe vya politike bose hamwe n'abanyepolitike babujije ibikorwa mu gihugu cabo n'imitegeko rya perezida ryatangajwe kuri televiziyo y'igihugu ejo iyo ngingo ifashe inyuma yaho perezida obiang ariko ubutegetsi kuva mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda mu kwezi guheze yasavye ibiganiro n'imirwi itavuga rumwe nawe imigambwe itanu ya politike muri ico gihugu yari amaze kuvuga yuko ishigikiye ivyo biganiro ariko ivuga yuko babanza kubemera ko umutekano wabo ucungegwa obiang amaze imyaka yababa mirongo ine ku butegetsi yameyagirizwa ko intwaro yiwe irangwa no kurya ibiturire hamwe no guhonyanga agateka kazi na muntu radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muyumva mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ho ni ku mirongo migufi ya shotwaves kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe ku mugoroba ni metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri zibiri turi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com na facebook vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu uno munsi turahera mu gihugu cy'u rwanda ho mu karere ka rusizi ni mu burengerazuba bw'u rwanda hari abanyagihugu bimuwe aho bari basanzwe baba ni muri porogaramu ya leta yo gukingira ibidukikije abanyagihugu baciye batwagwa mu mudugudu wubatswe mu murenge wa bugarama basiguriye ijwi rya amerika ko bagowe n'ubuzima babayemwo kuko ahanini bari basanzwe babeshejeho n'udutongo reka umenyesha amakuru ijwi rya amerika mu rusizi temistokle mutijima atubwire idonido y'ino nkuru ubu ni uko nyine twabonye agafaranga tugenda nyine dusaba abangaba bino bakadutiza nyine twaba ni abaturage bagizwe n'imiryango irenga mirongo itatu bahoze batuye mu nkengero z'imigezi n'inzuzi byo mu mirenge itandukanye igize aka karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba bimuwe mu masambu yabo muri gahunda ya leta y'u rwanda yo kubungabunga ibidukikije batuzwa mu mudugudu wo mu murenge wa bugarama aho leta yabubakiye amazu aba bimuwe mu bihe bitandukanye ariko benshi muri bo bahamaze imyaka igera kuri itatu barashimira ko batujwe mu nzu bavuga ko zijyanye n'igihe ariko kandi ubuzima buracyabagoye bitewe no kutagira amasambu yo gukoreraho ibikorwa by'ubuhinzi byari bibatunze na mbere y'uko bimurwa baduhaye inzu nziza baduhereza n'ibigega iyo tubonye amazi twumva nta kibazo n'inzu tukazikorera amasuku ariko ubu ngubu se uzi- inzu uzayireba gutya gusa ni ukujya kudeya nkadeya amafaranga magana atandatu nkaza nkaguramo nyamahayifu ejo ni uko ejo bundi ni uko ariko iriya hakurya nari mfite akarima kanjye gato nkagateramo imyumbati nkamara iminsi ndya ubugari urabona bahateye imigano imigano nayo iragenda irakura noneho baratubujije ngo nta guhingamo hari aho twari dufite nyine amasambu twahingaga ariko babashije kuhatera imigano hasi nyine ubu ngubu nta kintu kihakorerwa kintu bamwe mu batwaje ubugabo muri bo bitabaza abaturanyi basanze aho batuye bakabatiza aho guhinga byakwera bakagabana ibyo bo bita nyiragabura iyi nyiragabura ariko nayo iyo ibihe by'ubuhinzi bitagenze neza bo bayihomberamo kuko na duke tubonetse batugabana na ba nyiramasambu we wahinze udafite umurima iyo biteze urahomba kuko uba warahinze nyir'umurima we urumva ntahomba kuko nta ntacyo aba yarahatanze ntabwo nyine mbega muri make ntaba yarahinze ngo avunike atere se avunike ariko mu gihe cyo guteraho ashobora kugufasha mugatera mugaterana ariko kubagara ashobora kuguharira ukabagara wenyine ugahinga wenyine mukazahamagarana mu byo gusarura imyaka yeze ariko iyo yirumbye nyine we wakoze ubuyatayemo aba bavuga ko mu gihe bimurwaga ubuyobozi bw'akarere bwari bwabemereye kuzabashakira aho guhinga ariko na n'ubu baracyategereje ku buryo hari n'abarambiwe amazu bahawe bakayavamo umubyeyi wacu yakangimbi yari twemereye ngo baza- baza- bazadufashe baduhe imirimo imirima none imirima twarategereje ko twayibona ariko abajyanama bacu ba- twazanye nabo nibo batabikurikiranye kuko baza kubikurikirana byenda bakagira icyo babivugaho tuba twarayibonye nibura nabo bajya bahereza amakaro nubwo bamuhe nk'agakaro kanu kamwe n'ikaro ni ukuri ibyo byadufasha rwose Eh, hano kuko ni karate hano kuba bari karate rwose nzakigenda ndetse abenshi bamwe harimo bagiye badata n'amazu bakagenda bakajya gucumbika aha- iyo ngiyo barataye amazu bakajya gucumbika ahandi bagashyiramo abandi bagacumbikira amazu baka- aya babubakiye bakayasiga bakajya mwe bakajya ku- gushaka ubuzima iyo ngiyo bagiye bavuye kubera kutagira akandi kantu bahinga inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi zirahakana ko aba baturage babujijwe guhinga amasambu basize aho bahoze batuye ahubwo icyo basabwa ari ukubahiriza imbago z'inzuzi n'imigezi ziteganywa n'amategeko ni ukuvuga metero icumi uvuye ku mugezi madame kanzayire leonsi uyobora akarere ka rusizi avuga ko nta gahunda ihari yo kubaha amasambu yo guhinga uretse kubafasha binyuze mu makoperative nyuma yo kubatuza hashyizweho amakoperative abiri imwe itizwa umurima munini rwose w'ikibaya n'akarere ahashoboraga guhingwa imboga baranatangira bahabwa amafaranga y'inkunga nka koperative baratangira indi koperative ihabwa urusyo rutunganya amafu birumvikana nk'abantu batari bamenyereye gukorera hamwe bagiye bagira ibibazo bitandukanye turanabakurikirana kubafasha kuva muri ibyo bibazo numva rero u- mu by'ukuri ubuyobozi bwarabafashije ubu butegetsi ku rwego rw'akarere buvuga ko inzu iyi miryango yose uko ari mirongo itatu n'ine yatujwemo zuzuye zitwaye asaga miliyoni magana ane na mirongo ine n'enye mu mafaranga y'u rwanda atari inaha muri rusizi gusa abaturage bimurwaho bari batuye hirya no hino mu gihugu bakomeza kugorwa n'ubu buzima bushya baba binjiyemo na cyane ko aho batuzwa bari ku mudugudu hataboneka uburyo buhagije bwo kubafasha gukomeza ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bitunze benshi aha mu rwanda temistokle mutijima ijwi ry'amerika i rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda tukiri ngaho mu gihugu cy'u rwanda bamwe mu borozi b'inzuki bita abavumu ba kijambere babwije ujya amerika yuko imyumvire y'abanyarwanda bagenzi babo biyumvira yuko akazi ko korora inzuki ari akazi ko kugaya atari byo basiguriye umumenyeshamakuru ijwi amerika eric bagira ubusa ko uyu mwuga uwitwararitse ushobora kukubeshaho reka eric bagira ubusa atubandaniriza inkuru rero icya mbere ugomba kwirinda kwisiga amavuta igihe ukorana n'inzoka ukirinda ubwoba iyo wirinze ubwoba ukorana n'inzoka nta kibazo ubwoba se bukuraho ko bazakurya
bo buriya iyo uruyukiye urubangamiye rurakurya ariko iyo ni inama ya mbere kandi ifasha abavuzi bwana jean dodier barahira umworozi w'inzuki mu buryo bwa kijyambere aba bazwi nk'abavumvu aratanga inama ku buryo bwo kwitwararika ku muntu wese ugeze ku nzuki cyangwa wifuza kuzorora atazimenyereye ni mu cyanya cyagenewe ahabera imurikabikorwa ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi mu mujyi wa kigali bwana barahira ni umukozi w'umuryango nyarwanda ardi wita ku iterambere ry'amajyambere arambye cyane ku bworozi bw'inzuki n'ubuhinzi bwa kijyambere ni muganga w'amatungo nk'ibintu yize ku ishuri ariko ni n'umuvumvu w'umwuga amaze imyaka cumi n'itatu akora iyo myuga yemera ko yatangiye yorora inzuki mu buryo bwa gakondo aza gutera imbere azorora mu buryo buteye imbere yabwiye ijwi rya amerika ikinyuranyo ku bworozi bwa gakondo n'ubwa kijyambere mu nzuki umuzinga wa gakondo ugira umusaruro akenshi uri hagati y'ibiro bitanu n'ibiro icumi mu gihe umuzinga wa kijyambere uri hagati y'ibiro mirongo itatu n'ibiro mirongo ine ku muntu worora neza ni ukuvuga ngo nubwo bya bikoresho bi- bya kijyambere bigusaba amafaranga ushoramo ariko biguha umusaruro ku buryo nawe uga- u- ugaruza ikindi hari ubwiza bw'ubuki ubuki bwo mu mizinga ya kijyambere ni bwiza cyane kuko iyo basura inzuki ntibashyiramo umwotsi nk'uko muri gakondo harimo n'abanacanamo ndetse ubuki bukaza bunanuka umwotsi harimo ama- ifu amakara byagiye bijyamo kugeza ubu uretse kuba barahira ari umukozi w'umuryango ardi avuga ko afite imizinga makumyabiri n'itanu y'inzuki yorora mu buryo bwa kijyambere agashimangira ko muri rusange umwuga wo korora inzuki mu buryo bwa kijyambere abawusuzugura ari abatawuzi ngewe urumva ndi n'umukozi ndahembwa afite umushahara afata buri kwezi ariko noneho kuba mfite imizinga yanjye nanjye impa ubuki bwanjye njya mu rugo nkaba nawe umuvandimwe nkanagurishaho nta urumva ko ha- ha- ubuzima bumeze neza imizinga yanjye ivamo ubuki umuzinga umwe wa kijyambere hatugeze ku biro mirongo ine natangiye yego mfite imizinga icumi nkabona mu biro magana atatu ariko aho itangiye kwiyongera uyu mu- ubu ngubu ndaza kwiye- kwizera kuza kugera muri za magana atandatu magana arindwi urumva harimo agafaranga mu rwanda bamwe iyo bavuze inzuki nta kabuza ko hari abahita batekereza ku buki imbere ya byose abavumvu bo bakavuga ko hanze y'ubuki hari byinshi babyaza umusaruro ku bikomoka ku nzuki bwana barahira ubu mu rwanda nyuma y'ubuki turi kubyaza umusaruro ibishashara bimwe abantu bakimara gukamura ubuki bajugunyaga ubu harimo amafaranga haravamo amabuji haravamo n'ibindi bishashara bikoreshwa mu mizinga ya kijyambere kandi ndetse ubu ngubu twatangiye no kubikoramo amavuta amavuta meza avura indwara z'uruhu abantu bisiga umubiri ukamera neza ndetse ubu hari n'urucumbu turi gutekereza mu minsi iri imbere kubyaza umusaruro ruvamo imiti ivura inkorora amagiripe bikazatuma wa muvumvu nawe abona amafaranga aha haberaga imurikabikorwa ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi mu mujyi wa kigali barahira na bagenzi be bamurika ibikomoka ku bworozi bw'inzuki byaje kugaragara ko hari abagifite inyota yo gusobanukirwa byinshi ku byerekeye inzuki hari n'abahisemo kwiyemeza kwinjira muri uyu mwuga w'ubworozi bw'inzuki uyu arasanga bishobora kumubera urufunguzo rwo kwihangira imirimo afatiye ku byo abona ku isoko ry'umurimo Eh, impamvu ya mbere ni uko mbona ku isoko bitandukanye na kera hasigaye hari porodagiti nyinshi z'ubuki ugasanga aho ugiye hose ugenda ubona ubuki ubuki nkakeka ko mu rwego rwo kwiteza imbere ari ikintu nakora nk'umushinga kugira ngo nanjye mbashe kuvanamo amafaranga hari abo uzi ibyakijije se oya ntabwo nzi ariko kuba mbibona ku isoko nk'amakampani menshi abicuruza ntekereza ko ubwo harimo amafaranga nyine cyane ko abantu basigaye bavuga kunywa isukari bitera diyabete bitera ibiki byose ugasanga abantu bari gukangurirwa kunywa ubuki cyane kurenza gukoresha isukari nkumva ko hari oporutinite rero y'isoko ryaba rihari nk'umuntu uba ushaka ibyo gukora ku bavumva ariko nanone imbogamizi ntizibura kandi zimwe muri zo bigoye kuba bazitorera umuti hari igihe imvura ikagwa ikaba nkeya icyo gihe ni ukuvuga ngo za ndabo ntiziboneka ibiti ntibirabye icyo gihe rero umusaruro uba mukeya iyo ni imwe mu mbogamizi indi mbogamizi hari iterambere ry'ubuhinzi riri gusaba gukoresha imiti yica udukoko iriya miti hari aho itwicira inzuki icyo gihe rero iyo upfushije inzuki uba uhuye ne- n'ikibazo cyo kutazabona umusaruro kugeza ubu nta mubare wa nyawo uzwi w'abahuriye mu mwuga w'ubworozi bw'inzuki mu rwanda mu buryo bwa kijyambere gusa mu duce biganjemo turimo intara y'amajyepfo nko mu turere twa kamonyi muhanga nyanza ruhango na huye kandi gahunda y'ubutegetsi bw'u rwanda ni uguteza imbere uyu mwuga gusa ukurikije ibisabwa ku washaka kuwinjiramo nk'umwuga mu buryo bwa kijyambere nabyo byamusaba gutangirana igishoro cya kabakaba byibura miliyoni y'amafaranga eh kabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali Eric bagira ubusa arakenuye igisata c'ubworozi twe turakibangiriye ariko tubandanirize ku c'uburimyi mu gihugu c'u Burundi abajeze intwaro mu ntara ya Gitega ni hagati mu gihugu c'u Burundi basaba abanyagihugu guhi- kwi- kwijukira kurima imboga mu myonga muri kino gihe cici kuko ngo umwimbu w'ibiharage utabaye ikirenga umumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika igitega Fidel Antoine Sabimana adufite ibindi kwino nkuru haba ku mugoroba cyangwa mu gatondo hirya no hino mu myongo igize amakomine ntara ya gitega usanga benshi mu banyagihugu bariko baravomera imboga zitandukanye barimye ni ikorwa cibonekeza cyane cyane muri kino gihe cici kuruta uko vyahora mu myaka iheze bahamwe nyakamerona aho twamusanze imwe mu myongo iri muri zone murenda komine bakebuko aratubwira igituma bariko barijukira imyonga mu bihe vy'ici twe dukunda kuresha ibintu by'indobo nizo dukoresha cyane tukagomera hari make tuga tukagomera tuga turadahisha indobo dusuka ku ku gitego aho gitego gitego gushikaho cera biragenda neza kandi mu bisanzwe urugero twagurikwa n'abafundi bindi mu nyene n'abategetsi nyene bahora bakadubwira ariko ikintu ukeneye kw'ingirisi kandi mu muci tukotera utuboga mu mwonga tukatuvomera kuko hano nk'ubu umwimbu uberagiye wagenze nabi cane ugatera utuboga mu mwonga kugira ngo tudusa- tubasahirize muronke inkozo y'akajumbu n'akagari gutyo kubera yuko bakoresha uburyo bw'indobo n'amabido mu kuvomera iyo mirima bugeniya hari menshi umurimyi mworozi arafite icyo asaba abana bariya twege ngaha aye turafite ubunoge bw'ibintu bita utuboga nk'ubu muci turabona neza yuko abafise nk'ahantu mu ko- mu myonga twotera utuboga turabona yuko ni muhira baratwigishije uburima bw'igikoni kuko nabwone burasahiriza tugatera imboga tukaza turavomera hanyuma aho mu myonga naho ikintu twebwe dusaba turasaba yuko duteye ibyo biterwa mu myonga yacu boturosa ibyuma byo kuvomera kuko no kuvomera na byone biraturuhisha hanyuma hakaboneka ni nk'imiti yo kuza turapompesha burya bukoko butwononera jewe niko nobibona muri iyi zone yacu ya murenda naho banyagihugu bahamagarirwa gukingira isi bamwe muri abo banyagihugu baremeza ko hakiri abataratahura akamaro ko gukingira isi gamariyeri habonimana nawe ni umurimyi mworozi wo muri komine itaba ihana urubibe na komine ya makebuko ni mu ntara ya gitega kubijyanye no gukingira isi ndimwe ntibyifashe neza kweri kuko imisozi n'ubugaragwa imitumba ntikwingiwe kubera nta mikobeko ihari Eh, no muri bya bikorwa abanyeshuri bakunda gukora byo guca imikobeko kenshi uca usanga aho bayiciye twasubiye kuyisivya ngo twaba dukeheje amatongo yacu benshi niko mayenga baravyibaza mugabo ku bwa ngingo byaba byiza ko twociye dutera ku bwatsi niko abafundi b'indimo baba baduha imirije hirya y'abatumva akamaro ko gukingira ibidukikije hariho n'abamaze kujijuka izindi imwe irashobora gupfa irashobora kwicwa na twebwe nyine abarimyi mu buryo tutaba twiyumviriye gukingira iyo nkukura ituma ikwega ivu rimanukana mu mwonga izindi imwe yapfuye bamberaho nta mwimbu ushobora kuhaboneka kubera kanovera k'uburyohe kose kaba karamanutse ari dufata ari ku mabuye hasigara amabuye yari yatumye hejuru ariko ubusi y'agahomba hasigara agahomba kagumye mu kivuvu naho nyene burya naho kiba ari ikivuvu coroshe urasanga havuye ku ivu riryoshe hagasigara ivu ribishe haya duteye nk'ibiti ahantu nyine ku misozi n'amazi araba hari heshu usanga ubu amazi yakamye kubera ari ubugaragu rero icyo twosaba ni uko boza kutwigisha kutwigisha nyine gukingira gutera ibitekwa byiza ahantu nyine bikingiwe tugakingira twese hamwe tutotwarikwa twese bamwe mu baremyi bavuga ko abafundi b'indimo bategerezwa kuba uturorero aho babaye ariko bakemeza ko atari ko biri ntacyo badufasha kuko atacu gituma navuga nti ntacyo badufasha cyane kuko ntibatwereka nabo aho babikoreye kugira ngo natwe tubigire ko eh, tubone ibyo bakoze ko bifise akamaro natwe kugira ngo duce aribyo dukorera ko venasi manirambona buramatari w'intara ya gitega avuga ko be n'abakorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya gitega bariko barakwiragira amakomine yose kugira ngo bigishe abanyagihugu gukingira isi ndimwa ndetse no kwijukira ibitegwa vyo mu mwonga igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho amakuru avugwa mu gisata c'impunzi aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya nakiva riri muri uganda zivuga ko zahevye iwabo zititeguriye kuhasubira ariko hari n'abandi bavuga ko bashobora gusubirayo mu gihe hogira igihinduka mu gihugu c'uburundi ibiganiro bikaba umumenyeshamakuru ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi aherutse muri iyo nkambi kuganira na bamwe mu mpunzi z'abarundi iyi nkambi ya nakivare imaze imyaka mirongo itandatu icyumikira impunzi zituruka hirya no hino mu karere hari ubwenegihugu n'amoko atandukanye kuva mu bihugu bisaga cumi ariko abenshi akaba barahuriye muri iyi nkambi bahunga ibibazo bihuye by'intambara zimwe mu mpunzi muri iyi nkambi zimazemo imyaka isaga mirongo itatu izindi akaba zimazemo amezi makeya ndetse n'ibyumweru uno munsi turaganira n'impunzi z'abarundi zahunze imvururu ziherutse muri icyo gihugu kumva ibitekerezo byazo ku kibazo cyo gutahuka gusubira mu burundi zimwe muri izi mpunzi zatubwiye amazina yazo ariko izindi ntizabikunda zivuga ko zitizeye umutekano wazo jeni nitwa claude jewe mu burundi mu burundi sinoshaka no gusubirayo naho wompa amahera naho bavuga yuko ngiye kuronkayo ubuzima bwatahari je sinzosubirayo bashatse barazoraba iyo bikira ashaka bagende bane no mu nyanja nyino ngo hari ahantu hari inyanja hariho amahoseya baze bagende bane ndibwe n'isamagi jariya sinzosubirayo icyo kintu cyaguhahaje cyane ku buryo naho hasubira umutekano mwiza utahasubirayo ni iki icya mbere bo wenda nifite abantu tw'abana benshi bamwe barabakonye polisi y'u Burundi n'imbonerakure bamwe barakubiswe bakabambika ubusenki ku magara yabo ugasanga umuntu arabaye inkone ntazobyara bamwe baguye mu mpimba abandi nabo sinzi iyo bahereye ubu nka jewe ku bw'iwanjye nta muryango mu burundi nari ndahafise niho bagenzi twari kumi barabishe niho je nzogenda ndaba yonde nari mfise mere sinzi iyo yagiye so uzaba impunzi ubuziraherezo je naho imana yoza n'ubikampamagara nkipfira je nta ngorane mugabo mu burundi hose nzosubirayo ati jewe n'ukuri ntariko ndabesha mu bundi sinzosubirayo kuko nta kuntu naho amahoro yagaruka oya n'amahoro yogaruka sinojo ariko ntabwo twavuga ngo igihugu cyawe waragihebye burundu oya ntaco nahebye ariko jewe asha naho ama kiretse numvise nti amahoro vrema araseseka naho nyene nogenda kubaramutsa kuvuga ngo ndagumye ntivyoko bizagusubira ndumva ari ikintu gikomeye wahunze cyaguhamuye ku buryo wumva utazasubira oya sinosubira sinosubirayo burya iyo umuntu amaze kugutegera akagutera grenade bakanyicira papa jewe bakanyicira n'abo tuvukana jewe ntacyo noba ngiye kurona noba ngiye kuramutsa ndi ubuzima bwo mu nkambi nyene buragoye nyene umuntu nyene yashaka ko ibibazo byo mu bihugu byacu byarangira umuntu agasubira mu gihugu ciwe nivyo vyoba vyiza ibyo bibazo urumva ari iki cyatuma birangira jewe tumakira birangira nuko hoba ibiganiro mu gihugu cacu bikarangira hanyuma abatumvikana bakaja hamwe bakumvikana hanyuma ibibazo biriyo bikarangira natwe tugasubirayo urumva ibyo biri hafi kuba cyangwa jasi ntabyo mbona kweri ko bizaba vuba kuko leta ihari iragoye igoye gute mwe kubera itagomba ibiganiro
batubwira ngo umutekano urahari impunzi zimwe zirimo gutahuka ziva Tanzania n'ahandi izitahuka ari igihe icyo baba barahunze kiba cyavuye mu nzira mugo hari n'abandi badashobora kujayo ndashobora no kugera ku mupaka nkawe ntange zishobora kugera ku mupaka kubera iki wowe ni hari impamvu biragoye kuvuga ikosa umuntu afitaniye na guverinoma ibihari niyo igufitiye ikosa cyangwa niwo niyo ifitiye ikosa mugobo baca baduta ko amakosa nitwe twayakoze no kubera iyo mpamvu ukaba utohagera oya ntabwo byokunda kwe so bivuze ko wazasubira ko uko guverinoma yahindutse ari yahindutse mu burundi kweri nico idahindutse ntibyokunda nibyo perezida nkurunziza ariko yaherutse gutangaza yuko atazongera kwitoza ndumva hari aricyo cyatanga icyizere nzererega naho yabitangaje biriya ntawo byemera kuko ntazoba hahindutse perezida ntihazoba hahindutse umugambwe snddfd kuko amabi yose ariko arakora ariko arakorwa na snddfd mu rugo urumva ukeneye cyane gusubira mu rugo uhakumbuye ndahakumbuye kubera ni naho nabasha gukora ibintu by'ubuzima bwanjye bwose nkabona akazoza nayo hano ndabona amenya nta kazoza mfite kabisa wasize y'umuryango wawe si ababyeyi nasize y'umuryango wanjye kabisa umudamu wanjye n'abana babiri
umudamu wamusize iriya urahunga icyaguhungishije cyatumye umudamu wasigara afite amahoro ugahunga n'iki urabona muri biriya bintu byo mu burundi hari ukuntu baza bakabwira umugore wawe ati wewe jya mu mugambi uyu n'uyu nawe ukaba utashaka uwujyamo bivanyeho bakaguteranya bivanye n'amoko ugasanga nk'umugore wari wamushatse mudahuje amoko aca atinya ko mugendana bavuga ati uzojya kungirira nabi mu buhungiro bigaca bituma wigenda n'urundi noneho bivuze ko mwatandukanye cyane rwose kuko nanjye naragerageje ku mutelefone ari burundi ndamubwira ati vayo ahubwo nza numva ngo hari umugabo wo bakora mu butegetsi buri yamwinjiriye yanamubyaye ko noneho nk'ubwo bavuga ko ntakiri uwanjye kabisa ikibazo cy'intambara ubuhunzi n'abati byabo nubwo ari ikibazo gisangwa ku isi hose muri aka karere k'ibiyaga bigari ni ikibazo kidashira ikibazo gikomeye cyane cyane ni uko abadafite uruhare muri politiki zitera izi ntambara aribo bagirwaho ingaruka zikomeye ignatius bahizi ijwi ry'amerika na kivare uganda
ijwi ry'amerika ca bijya biga biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo n'ibihu akanira byisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo nivyo eka si byo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki he mupinga mupinga wumviriza ijwi ry'amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
muti uno munsi umuco tuba hano wahe umugujeje gutunganya ihiganwa ry'umwigeme mwiza w'umurundikazi w'uno mwaka miss burundi 2018 watanze imihoho mu gihe hari hasigaye indwi zibiri kugira ngo ihiganwa nyezina rikorwe utubazo ku mbuga ngurukana bumenyi ni twinshi ati mbega baba batanze imihoho kubera iki ubukene bw'amafaranga itunganywa ribi ry'ubyo mugwi menyesha amakuru y'ijwi ry'amerika i bujumbura diane ndonse yaducukumburiye araduharira umuco mu rwandiko ruriko ruraca ku mbuga ngurukanabumenyi abantu icenda bagize mu gutegura ihiganwa ry'umwigeme mwiza w'umurundikazi nibo batanze imihoho ubwo rwandiko rugaragara ko rwanditswe n'ujejwe gutanga amakuru mu ishyirahamwe rijejwe gutegura be n'ayo mahiganwa burundi invent muri urwo rwandiko yatanguye ashimira abigeme bamaze kwiyandikisha kuja mu ihiganwa ry'uyu mwaka ariko intumbero nyamukuru niyo kubamenyesha ko bavuye muri uwo mugwi utegura iryo higanwa ribaraje ishinga andre hakizimana yanditse urwo rwandiko ku izina ry'abatanze imihoho akaba ari nawe yarajejwe gutanga amakuru avuga ko iyo ngingo bayiyumviriye ko bihagije ko itafashwe gihutihuti imvo yayishikirije muri aya majambo avuga ati ni byinshi byabaye ni byinshi twihanganiye kandi ni byinshi twihanganiye nk'ingorane zari zisanzwe zihari mu bijyanye n'itunganywa ry'imikorere y'ishyirahamwe burundi invent n'urirongoye ariko dufasha akanya keza nk'aka kugira ngo tubamenyeshe ko tuvuye mu itunganywa ry'ihiganwa kubera izo mvona shikirije kandi ko kubera ingorane ijyanye n'uburyo bwo gutegura icyo gikorwa busanzwe bwari gutangwa n'urongoye burundi invent ariko ntaheze ngo abutange twashatse kubamenyesha ingene ibintu byifashe kugira ngo namwe mufate ingingo umwe wese abe azi uko ibintu bimeze ubu ku bijyanye n'itunganywa ry'ihiganwa Miss Burundi ibintu biruku mu gihiganwa ritegekanijwe itariki mirongo ibiri n'imwe z'uku kwezi aha rero harabibaza ko iryo higanwa rizokungururizwa ku yindi sango Landry Mugisha asanzwe arongoye ikinyamakuru Akezanet ari nawe yasubiriye uwo mugwi watanze imihoho yemeza ko atankeka ko ihiganwa rizoba ibikorwa birabandanya bimeze neza abigeme bariko baritegura ekipe ya organisation abasigaye muri ekipe yahahora banyene igikorwa natwebwe bahamagaye kubafasha turiko turakorana hasigaye iminsi mike hageze rero hari ibikorwa byinshi biriko birakorwa hariho rero ibyo dusanze byari bigeze imbere hariho n'ibindi byinshi bica bizanana n'iminsi ya nyuma tugiye gukora turiko turafashanya n'abandi kugira ngo igikorwa kize kigende neza hanyuma dushobore gutora Miss Burundi 2018 nk'uko bitegekanijwe mu birori vyiza binezereye kandi bibereye amakuru dukura mu begereye ishyirahamwe burundi invent ni uko iri higanwa risaba hafi imiliyoni mirongo itanu kugira ngo ritegurwe neza ubu buryo akaba ari nabwo bwatumye umugwi wari usanzwe uritegura utanga imihoho nk'uko biri mu rwandiko banditse aha rero landry mugisha avuga ko babwiwe ko koko ata mafaranga ahari ku bw'ibyo kandi ko bazokora ibyo bahambije mu by'ukuri twebwe uburyo twagiye gukora twagiye nk'abafasha ufise Miss Burundi mu minwe yaraduhamagaye aratubwira ati hageze kandi nari nifuza ko mudufasha kugira ngo iki gikorwa gikuke neza bikwiragire hose bishike kure hanyuma aratubwira ati kandi uh, uyu mwaka nta ba sponsor twaronse dusaba sponsor babiri twamana ni ukuvuga ko ataburyo dufise twe dusanzwe turi ikinyamakuru turondera amakuru ibisabwa turabifise ibyo dushobora turabishobora ibindi tudashoboye turabivuga turamubwira tutoke ibyo dushoboye twubikora reka tuzobonane tuvugane tubabwire ibyo twoshobora tuganira ibyo twoshobora tubwira ati nivyo nyene twifuza ibyo tudashoboye ntituzoja kubirondera kuko nta buryo bwo kubirondera dufise ikibazo c'uburyo nticovuka kuko twagihereyeko aha rero abatari bake harimo n'aba batanze imihoho mu ishyirahamwe burundi invent bashima kutagira icyo bavuze muri kino gihe iyi nkuru iriko ivugwa ko vyinshi ku mbuga ngurukanabumenyi tubasomere bimwe muri vyo duhereye kuri uyu yanditse avuga ati ni ukuri birababaje cyane izi nshuti z'abigeme ziri muri iryo higanwa barazitesheje umwanya n'ukuri uyundi nawe ati ingorane ni uko bigenze nabi bitera iceye igihugu nkibaza nti harabuze abagabo n'abashingantahe boja hagati ikindi nimba vy'ukuri hari ingorane kuki zitaja habona nimba koko ari n'izotuma abangana ukuri aho basokora mu minsi ya nyuma
arakoze diane ndonse no kuri we rero duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwatwumvirije mwakenuye yakoze innocent kimenye ari muhinga bw'ivyuma na ingenieur calis bafatikanije diane nahazoye tuzosubirijeho nk'aho twatanguriye